Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni Fideni yo ngabo abaramutsa mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino kw'isi.
Mwaramutse Fideli yabandanya avugwa cyane ni amatora muri Kenya leta z'umwe za Amerika ejo ku munsi wa kabiri yarahanuye abanyakenya ibasaba kuguma batekanye no kwirinda gusunikirwa mu migumuko ni nyuma y'aho William Ruto atangarijwe ko ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu nyuma uwo bari bahanganye Raila Odinga avuga nawe ko ibyatangajwe ari imfagusa umuvugizi w'ubushyikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu muri amerika ned price yasabye impande zose gukorera hamwe kugira batorere inyishu iki kibazo cy'ibyavuye mu matora mu nzira zitekanijwe n'amategeko amerika isaba kandi abakuru bose b'imigambwe kubandanya bahanura abanywanyi babo kuguma batekanye no kwirinda icyo cyose cyotera uruhagarara mu gihugu muri ibi bihe by'amatora odinga yarushijwe na william ruto amajwi angana ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu angana n'ibice biri munsi y'amajwi abiri ku ijana odinga w'imyaka mirongo irindwi n'indwi y'amavuko akaba n'inzobere muri politike muri kenya yavuze ko yibwe amajwi ariko ko azokwitwara muri sentare ntahinyuzwa yavuze kandi ko yibwe no mu matora yabaye imbere yaya mu karere k'ibiyaga binini igitero ku icukuriro ry'ubutare bw'inzahabu cyahitanye abantu cumi na batandatu mu buraruko bushyira ubuseruko bwa repubulika demokarasi ya kongo ku munsi wa kabiri asani ngajore umukuru wa sosiyete sivile mu karere ka mambisa yavuze ko umuhari witwaje ibigwanisho kodeko ari wo koperative pour le développement du Congo binjiye ku icukuriro ry'ubwo butare mu mihana y'isumbu hagati y'amasaha ya saa kumi n'imwe na saa kumi na zibiri z'agatondo muri ako karere yavuze kandi ko bishe abasivile bagizwe ahanini n'abarimyi hamwe n'abakora kuri iryo cukuriro ry'ubutare hafi abantu cumi na babiri hamwe n'abasirikare bane umuvugizi w'igisirikare cya kongo jile ngogo ngongo yaremeje urupfu rw'abo basirikare bane ariko ntiyatanze igitigiri cy'abasivile bahasize ubuzima igisirikare cyavuze ko mu ndwi iheze abantu bane bishwe hamwe n'abakozi babiri b'abashinwa banyurujwe muri ako gace nyine inyuma yo gutana mu mitwe kwabaye hagati y'abasirikare hamwe n'abagwanyi w'uwo muhari kodeko muri afurika kandi ni muri zimbabwe aho ikiza c'ingwara y'agasama cateye muri ico gihugu kimaze guhitana abana bashika ijana na mirongo itanu n'indwi hamwe n'abandi barenga ibihumbi bibiri bakigwaye muri ico gihugu umushikiranganji wo kumenyesha amakuru monika mutsvangwa yabwiye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri ko gushika ku itariki ya cumi na gatanu z'uku kwezi k'umunani abamaze kwandura agasama bashika ibihumbi bibiri na mirongo itandatu barimwo n'abo bana ijana na mirongo itanu n'indwi bahasize ubuzima mufusangwa yavuze ko leta igiye gutangura isekeza ryo gutanga urucanco rw'agasama no gusaba leta amafaranga yihutirwa mu kigega c'intega bizoza kugira bacandage ico bacandage kandi bahangane n'ico kiza ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwavuze ko iyo ngwara yakwirakwiye ivuye kw'isengero ryari rikoraniyemwo abakristo benshi muri Liberia kandi muri Afrika kandi muri Liberia Perezida George Weah ejo ku munsi wa kabiri yarahagaritse abategetsi batatu bo muri leta yiwe bazira kurya ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta uko ari batatu bashyizwe ahagaragara na leta zunze ubumwe za amerika abahagaritswe ni nathanael mcgill umukuru w'abakozi bo mu biro bya perezida weya umushyikirizamanza mukuru wa liberia seyman sirenius sefus hamwe na bill twehwai umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ibivuko nk'uko umuyobozi ajejwe ikigega cya amerika yabivuze ku munsi wa mbere perezida weya yavuze mu itangazo ko yasuzumye ibyo bategetsi bavugwa ko abona ko ari ukuri aca ahitamwo kubahagarika mu buzi kugira batohozwe ko hanze y'umugabane wa afurika ishyirahamwe mpuzamakongoni ryavuze ryo ku munsi wa kabiri ko umunyamabanga mukuru waryo antonio guteresi ategekanya kuzobonanira mu burengero bwa ikirere hamwe na perezida wa ikirere volodimire zelenski ndetse na mugenzi we perezida wa turukiya recep tayipe erdogan umuvugizi wa onu stefan dujarik yavuze ko uwo mubonano uzoba ku munsi wa kane ejo kandi ko perezida zelenski ari we yatumye ko abo bategetsi abategetsi batatu bari mu mugwi w'abategetsi bane bateye igikumu ku masezerano yo kongera kureka ingano ziri mu bivuko vya ikirere zigasubira gushorwa mu makungu guhagarika gushora izo ngano kwatumye ibiciro by'ibifungurwa ku isi byiyongera ku isoko mpuzamakungu ikigo cya oni cyita ku bifungurwa pamu cyavuze ko imiliyoni amajana atatu na mirongo ine na zitanu z'abantu mu bihugu mirongo umunani na bibiri ku isi bageramiwe n'inzara kubera ubukene bw'ibifungurwa ku munsi wa gatanu antonio guteresi ategekanya kuzokwishikira ku kivuko ci Odessa aho ubwato butwaye ingano bukunze kwandurukira kugira yirabire uko byifashe ku munsi wa gatandatu naho azoce aja Istanbul muri Turukiya
urakoze arahisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi wejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho umugwi w'igihugu watunganije amatora muri kenya utangarije icese ko william ruto ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri kenya n'amajwi mirongo itanu n'ibice bitanu ku ijana uwo bahiganywe yatsinzwe mu matora ayira odinga yateye ibyatsi ibyavuye mu matora mu kuvuga ko atagaciro bifise mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kabiri birababaje gatoya kuko abantu bose bavuga yuko amatora yagenze neza ari odinga ari ruto ari abandi bose bahanura buhanura yuko atangorane zova muri ayo matora ahejeje kuba uyu ni umuhinga mpanuzwa jambo yigenga ku bijanye n'itangazamakuru atanazi karayenga ari pari mu bufaransa avuga ku ingingo ya raila odinga yo kwiyamiriza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri kenya radiyo ijwi rya amerika tubandaniza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini vya afurika inyuma y'uko william ruto atangajwe icese ko ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri kenya n'amajwi mirongo itanu n'ibice bitanu ku ijana uwo bahiganywe yatsinzwe mu matora raila odinga yateye ivyatsi vyavuye mu matora mu kuvuga ko atagaciro bifise mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kabiri twavuganye na Atanas Karayenga umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo bijanye n'itangazamakuru ari pari mu Bufaransa yavuze uko yakiye ivyatangajwe na Odinga birababaje gatoya kuko abantu bose bavuga yuko amatora yagenze neza ko abakenya baje gutora mu mutekano ntangere naho bavuga yuko abakenya bataje benshi gutora mugabo ntibari bake ko bavuga ngo ni mirongo itandatu na batanu ku ijana ariko birababaje kubona yuko amatora asa n'ayagenze neza avamwo amatasi bakavuga yuko ruto naho yasinze yasinze afise amajwi makenya odinga rero urumva yabihakanye mugabo twizere yuko ari odinga ari ruto ari abandi bose bahanura buhanura yuko atangorane zova muri ayo matora ahejeje kuba atangwano atamishamirano borindira bagashinga urubanza bagasaba cour supreme igasambura amanza ikavuga yuko ruto yasinze canke yasinzwe mugabo mu mutekano kuko burya abo muri kenya baracafise imvune y'amatora y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi harabaye amatora nk'ayo nyene ivyavuye mu matora baravyanka bamwe abandi barabishigikira hanyuma havuka ingwano barabonye ko hari abantu benshi bapfuye umuntu yokwifuza yuko abanyakenya batozura mu ngorane nk'izo ku ruhande rwa ruto yishuye gute ku byatangajwe na odinga uno munsi we bavuga ati twasinze abanyagihugu bato bato twasinze ati ojinga na uhuru kenyatta nyene ati bo bava mu miryango y'abantu batunze cane vyagaragaye yuko umuntu atagira yava nk'uko babivuga ashobora gusinda agashikira gutwara igihugu ca kenya ni vyiza cane mugavuga ati hamwe hoba hariho abantu batashimye ivyavuye muri aya matora ati ntaco bazoshinga urubanza turindire jewe mbona ko yavuze neza cane yabwira ati nimutekanye hazobe urubanza urwo rubanza rwa gasambura amanza ruzoheza ruvuge yuko yasinze canke yasinzwe muravuze ko yatangaje ko atava mu miryango ikize ya Kenyatta Uhuru Kenyatta na Raila Odinga uravye imigambi yashikirije mu ijambo yashikirije itangaje ucese ko ariwe yasinze amatora muri make ubona iyo migambi ayishize mu bikorwa ari ikintu cofasha Kenya gutera imbere imigambi yo ni myiza na Odinga arafite imigambi myiza bose bari bafite imigambi myiza burya igihambaye abiyamamaza abashaka gutwara ibihugu bafite imigambi n'ahitsosa mugabo kenshi usanga ari imigambi myiza igihambaye burya ni uko abanyakenya bonyene bobwira bati uwo muntu turamwizeye natuje imbere aturongore adushire mu nzira y'amajambere mu nzira y'amahoro dutere imbere urabona ko kenya ni igihugu gihambaye cyane mu bihugu vyo muri afurika cyane cyane muri karya karere k'iwacu ni igihugu cotubera akarorero ni igihugu cotubera isoko ni igihugu cotubera ababanyi n'abagenzi n'inshuti urumva turakeneye amahoro twese turakeneye amajambere rero irya migambi yavuze uwo yasinze ruto cyangwa yasinzwe odinga yari myiza byose byari byiza ariko baze batware mu mahoro batwarire bose murakoze yari atanasi karayenga umuhinga mpanuzi wa jambo ku bibazo bijanye n'itangazamakuru ari ipari mu bufaransa twariko turavuga ku byavuye mu matora muri kenya ni byashikirijwe na odinga yatsinzwe muri aya matora turabashimiye urakoze cyane nawe kuba wantumiye tukiri kuri iyi nkuru mugenzi wacu diane nini nahazwe yavuganye n'umumenyeshamakuru wacu pierre claver niyo nkuru ari nairobi muri iki gihe
navuga ko kigiba kitameze neza kuko ubutaka burabura ntahandi ijoro ni saa mbiri n'iminota mirongo ine ubusanzwe mu sate habwirizwa kuba hari imodoka ziri mu ibarabara ziriko ziragenda abantu bariko baratembera ariko izi sate ziriko turavugana wosa ngo ni kuwa mungu canke kuwa gatandatu kuko imodoka nka zose ziri mu mazu abantu bariko baratembera amabutike amabagaze yamaze kugarwa zamaze kugarwa ivyuma bisanzwe abantu bibaza ko hashobora kuba imvururu nyuma y'ivyo odera ihozinga avuga muri na leta ya kenya yatangaje aho abwiye ko asimbirabuye ariko benshi bashima ijambo rikomeye aho yavuze ati abanyakenya mwese mugume mutekanye turindire ibyo bandi gutungane tuza kwitura aho bukera ibitandukanye n'ibyo yari yaravuze mu myaka iheze nko muri indwi cyangwa ibindi birindwi basubize neza guhaguruke turwanire agateka kacu
Pierre Claver niyo nkuru amatelefone yacu turumva atari ko arumvikana neza ugerageze uraba ukunze uhagarara ariko ndana kugira ko nkubaza akabazo ka kabiri inyuma yaho Raila Odinga avugiye ko atemeranya ibyavuye mu matora atagaciro abiha urundi umunyepolitike aragira icyo atangaza kuri uno mugoroba abanyepolitike muri ko muravugana abamenyeshamakuru bari ko babivuga ku iki ejo aho ukera bizeye iki
abo turiko turavugana baba abanyepolitike canke abanyeshuri bapiganira kenya hagufi bavuga ko bagiziriye ko sentare ntayigozwa ishyiramo ibyavuye mu matora hakaba igice kigira kabiri aho rayira odinga azosubirira mu matora n'uwo atemera yatangaje ko yatsinze amatora mu ruto bakavuga bati naho bazosubira mu matora mu gice cya kabiri william ruto azosubira gutsinda nk'uko muri bibiri na cumi n'indwi amateguramo uhuru kenyatta akasubira gutsinda nk'uko yari yatsindiye ubwa mbere ariko icyo ni ukumenyesha ko muri kino gihe ubwoba budasanzwe kumenyesha ko nko mu makaritsiye abiri ahitwa matane makibera ahasanzwe hari abayoboke benshi barayikudinga gushika ibisa ngaha abantu bahinduriye ko hashobora kuba imvururu nk'uko byabaye ahitwa kisumu ahatunze amapine mu mabarabara amamoto kikanga kikabatera kikoza amotozi ayo makaritsiye abiri ngiyo abifite by'amakabuza ashobora
hanyuma Raila Odinga ategekanya gutanga ikirego ciwe mu butungane ryari hari ico yavuze yavuze umunsi ariko yavuze ko agiye gukora ari ugutwara yemeza afite yuko amatora yibwe akavuga yuko afatira ku bari bagize amatora bane biyohoye mu bandi akavuga ati byinshi mu bagize umubiri utegura amatora bemeje yuko amatora yibwe ati nta nteka ntangiye kwifatanya nabo bazitwara igitego kandi atekereza yuko urukiko sentare rwo mu perezida avuga ati muri icyo gihe rero n'abantu bakoragiye tubona ko amatora yabaye kandi abantu kuri igihugu ahari urakoze Pierre Claver niyo nkuru ngaho i Nairobi muri Kenya muri icyo gihe William Ruto yatowe kuba perezida wa gatanu wa Kenya ni muntu ki nibyo mugenzi wacu Tim Ishimwe atubwira William Ruto yavukiye mu giturage cyo mu gace ka Rift Valley mu karere ka Eldoret mu muryango w'abahinzi n'aborozi aho yaragiraga inka ndetse agafasha n'ababyeyi akazi ko mu mirima y'ibigori n'amashu Ruto yavutse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatandatu ubu afite imyaka mirongo itanu n'itanu y'amavuko yari amaze imyaka icumi ari visi perezida wa Kenya ejo kuwa mbere nibwo komisiyo y'amatora muri kenya yatangaje ko ruto ariwe ugiye kuyobora kenya nyuma y'uko ariwe wari umaze gutangazwa ko yatsinze intsinzi ye ariko ntabwo abo muri iyi komisiyo bayivugaho rumwe kuko hari abanze gushyira umukono ku byatangajwe ko ruto ariwe watsinze bavuga ko gutangaza uwatsinze amatora bitaciye mu mucyo uwo bari bahanganye muri aya matora Raila Odinga yatangaje ko amajwi yibwe bityo iki gita ikibazo gikomeye akumvikanisha ko kizarangirira mu rukiko mu gihe William Ruto yiyamazaga yakunze kugaruka ku kibazo cy'urubyiruko rutagira akazi yumvikanisha ko azashyira umuhati mu guteza imbere abakiri bato kuko nawe yavukiye mu muryango ukennye Ruto yazamutse cyane muri politiki nyuma y'amatora yo muri bibiri na karindwi yakurikiwe n'impfu nyinshi z'abantu bapfuye nyuma yo gutangaza wari uwatsinze amatora y'icyo gihe icyo gihe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwamushinje ibyaha birimo ibyibasiye inyoko muntu rumushinje ndetse no guteza imvururu icyo gihe zaguyemo abantu bagera ku gihumbi magana abiri naho abagera ku bihumbi magana atandatu bakavanwa mu byabo urubanza rwe rwasheshwe muri bibiri na cumi na gatandatu ubwo yari amaze kuba visi perezida icyo gihe leta yabaye nk'ibyitambikamo ibangamira ikusanyamakuru ndetse igira n'uruhare mu byo urukiko rwavuze ko ari ukwivanga kw'abatangabuhamya no kwivanga mu bya politiki william ruto yavukiye ahitwa samput ni mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa edolet mu karere ka uwasi mu gishu ari iwabo ruto yororaga intama n'inka ndetse akajyana n'abana bo mu kigero cyo guhiga inkwavu yize amashuri abanza atambara inkweto ababyeyi ba william ruto ni abakristu b'abaprotesitanti bakomeye mu idini aho bamutoje kujya ajya gusenga ndetse akaririmba no muri korari abazi ruto mu bwana barimo abaturanyi n'abanyeshuri biganaga bavuga ko ruto yatangiye kwerekana akiri muto ko ashobora kuzavamo umuntu ukomeye abo banyeshuri bavuga ko iyo mwarimu hari ikibazo yabazaga abandi bose bakakinanirwa ruto yazaga ari nk'umutabazi wabo inshuti za ruto zo mu bwana zavuze ko amaze gukura yatse ababyeyi be agace gato k'isambu yabo ngo ajye agahingamo ibigori ruto yageze aho agurisha inkoko yari yoroye kugira ngo abashe kujya yikemurira utubazo tw'amafaranga iyi nkuru y'ubuzima bugoye yaciyemo niyo yakoresheje yiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'uburyo bwo kumvikanisha ko ari umwe mu banyakenya bavukiye mu miryango ikennye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo inani william ruto yagiye kwiga muri kaminuza ya nairobi yiga ibijyanye n'ibimera aho inshuti ze nanone zavuze ko zabonaga ari kwibanda cyane ku bintu bijyanye na politiki mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na karindwi yahanganiye na Reuben Chessel umwanya wo mu nteko ishinga amategeko mu mujyi wa Eldoret uyu Chessel yabaye umunyamategeko akaba n'umuyobozi ukomeye mu ishyaka ryari ku butegetsi bwa perezida Daniel Arap Moi ariko Ruto yakoresheje inshuti ze ziramufasha maze yegukana uwo mwanya William Ruto nubwo yahiriwe ndetse akagera ku cy'umuntu yakwita inzozi ntabwo yigeze ateza imbere akarere avukamo abenshi batuye muri ako karere batunzwe n'ubuhinzi naho urubyiruko rukabeshwaho cyane no gutwara abagenzi kuri za moto abaturage batuye mu gace ruto avukamo bavuga ko yubatse ishuri ndetse agatanga n'inkunga yo kubaka urusengero ariko ubuzima bwabo bukiri hasi cyane bavuga ibi bumvikanisha ko nta mihanda myiza bafite ndetse benshi bagituye mu mazu y'ibyondo adafite n'ubwiherero bwiza yubakiye ariko inzu umuryango we ndetse abaha n'uburyo bwo gukoresha amashanyarazi akoreshwa n'imirasire y'izuba benshi mu banyeshuri biganye na ruto bemeza ko insinzi ye ikwiye kujyana n'impinduka umwe mu banyeshuri biganye yavuze ko yagurishaga inkoko kugira ngo ashobore kugera ku kigero cyabo bityo bizeye ko hari ikintu azazana cy'impinduka ku buzima bwa benshi
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumurwa mana shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Reka da.
Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La benevolence royale.
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu burundi abafise amahinguriro atandukanye arimwo ayahingura ibiterwa kama bakabikuramwo ibyo gufungura kunywa kwisiga n'ibindi bavuga ko ibyo bakora basanga bizimvye cyane gusumba ibigurirwa hanze y'igihugu ibyo bituma isoko ryabo ritaronka abaguzi basaba leta gufata iya mbere mu guteza imbere ibikorerwa mu gihugu ni inkuru ya tiyerive ndayishimiye ari kigali karire kinyana ginete ni umukenyezi arongoye ihinguriro ryitwa karire product risanzwe rihingura ibitegwa kama byo mu burundi birimo ibyo kunywa kurya kwisiga n'ibindi bikoreshwa mu gukora amasuku atandukanye ubumenyi bwo gutanguza iryo hinguriro akaba yaraburahuye mu gihugu ca canada nk'uko yabitangarije ijwi rya amerika yemeza ko ibyo bahingura biba bikoze mu co bita matière première bisigura ko nta yandi maproduit baba bongeyemwo ku buryo biba bifise karite nziza ijana ku ijana ariko naho bimeze gutyo uyu mukenyezi avuga ko ibyo bahingura bizimba cyane kurenza ibiva hanze uku niko abisigura kandi twebwe dushaka amaprodwi naturel amaprodwi kama atarimo bya bindi by'ubumara by'amaprodwi shimike by'amaprodwi twe dukoresha ibintu bifite akamaro kaniniya ku magara y'abantu bisanzwe iyo, iyo tuba twa- twa- twahinguye ku bintu bivuye ino byategerezwa kuzimbuka uravye n'ibintu byavuye hanze ndizeye eme nawe arongoye ihinguriro rikora ingwa rikazikwiragiza hirya no hino mu mashure avuga ko ihinguriro ryabo ryashinzwe n'abari mu mugwi w'ugwaruka bashaka kwiteza imbere ndetse na leta ikaba yabashigikira gusa akavuga ko iyo babonye ibyo bakora bija kuvanwa mu bihugu byo hanze bibaca intege agasaba leta gufata iya mbere kugira uruhara mu guteza imbere abikorera na cane cane bafise amahinguriro mu gihugu uku niko abisigura kuri mikoro y'ijwi rya amerika cyambere na mbere ni ugushikira na cyane twebwe urwaruka kuko twarashyize amashyirahamwe tworoherezwa mu bintu bitandukanye ikindi cya kabiri ni uko twumva kuri kuri ko dushikiwe iyo tubona amasoko eh, y'ibintu dusanzwe dukora eh, ugasanga ibyo bintu bigurirwa hanze biratubabaza dukora ibintu dukora nk'ingwa hama amashyirahamwe cyangwa leta ikeneye kugura izo ngwa eh, bica turyohera hakwizigura hanze abafise amahinguriro atandukanye mu burundi baganiriye n'ijwi rya amerika bose bahuriza ku gusaba leta ko bokoroherezwa mu kugabanyirizwa amakori n'amatagisi na cane cane ku mamashini bavana hanze ndetse n'amakori batanga ku byo baba bakoze kuko arivyo bituma ibyo bakora bizimba kurusha ibivanwa hanze y'igihugu ibyo nabyo ngo bikaba bibatera igihombo aha kandi banasaba ko ikigo kijejwe iterambere mu burundi adb cokorana n'ikigo obr kugira ngo batakwe amafaranga y'umurengera na cane cane ko bamwe bamwe ariho baba banagishinga amashirahamwe yabo adebe iratworohereza kubwira dushinge ama- amahinguriro uca ukurikiranwa cyane ku- n'ikigo obr umuntu ya- a- aturihisha ikori abona ko amaprodwi yose ameze cyo kimwe kosmetike yahinguwe ku matiya premiere yo mu burundi kandi i- ari sapos ari naturel si cyo kimwe na kosmetike yavuye hanze yakoreshejwe yakoreshejwe amapudro cyangwa ibintu chimique synthetique ibyo bivugwa n'abafise amahinguriro binemezwa n'abadandaza bato bato basanzwe barangura bakaja kudandariza mu mabutike yabo ko ibikorerwa mu gihugu basanga bizimbye erega erega ibintu byose bitandazwa ngaho ibujumbura byinshi biva hanze ibikorerwa ngaha nabo usanga aribyo bisi gusa batemba kubira ngaho kuri ibi bibazo byose ikigo kijejwe iterambere mu burundi adebe ari naco gitanga impusha kuba bifuza gufungura amashirahamwe giherutse gutangaza ko kigiye guhagurukira igisata c'ubudandaji bwaba bw'imbere mu gihugu no hanze yaco mu gushikiriza leta ibikwiye guhinduka no gukuraho intambamyi zose zirangwa muri ico gisata hamwe no korohereza abanyamitahe kugira ngo igihugu c'uburundi gisubire cisununure mu kugira abanyamitahe benshi n'abadandaza bakomeye didesi ngendakumana arongoye ikigo adebe gufasha cyane gushyigikira abanyamitahe bisumbirije uko byahora gufasha neza leta y'u Burundi gutunganya neza ibisata biraba ibyerekeye abanyamitahe gushyikiriza ibyoza birahindagurika kugira ngo intambamyi zose zifatiye gushinga imitahe mu Burundi ziveho ico kigo adebe kinatangaza ko kigiye gutanga ubumenyi na cane cane ku bakenyezi n'ugwaruka mu kubereka ahakenewe gushorwamwo imitahe nk'uko bitegekanywa mu itegeko rigenga imitahe mu burundi adebe kandi ikaba yaramenyesheje ko amashirahamwe asaba ibyangombwa byo kwemererwa gukora muri uyu mwaka yagabanutse kuko yavuye ku bihumbi bitanu n'ijana n'atanu yategekanya guha akazi abashika ku bihumbi cumi n'icenda n'amajana atatu na mirongo itandatu na batandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umwe ashika ku bihumbi bine n'amajana icenda na mirongo ibiri nane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umwe ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri nayo akaba ategekanya guha akazi abagera ku bihumbi cumi n'umunani n'amajana icenda na mirongo icenda na bane amashirahamwe amaze kuronswa impusha muri uyu mwaka ashika kuri mirongo itanu gusa akaba aguriyemwo ayajanye n'uburimyi n'ubworozi imigambi yo gutunganya ubutare n'agataka ndetse no gutwara abantu n'ibintu muri ayo ay'abarundi akaba angana na mirongo ine na umunani bihwanye n'umutahe uzokoreshwa ungana na mirongo umunani na rimwe n'ibice bibiri ku ijana ayo yose akaba ategekanya gukoresha amafaranga y'amarundi arenga imiliyaridi amajana atandatu na cumi na zitandatu no guha akazi abarenga ibihumbi bine nk'uko ikigo kijejwe iterambere mu burundi adebe kibitangaza thierrive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali inshuti zacu ndabashimiye ko mwakurikiye aya makuru mubandanye mukurikira porogaramu za radiyo yanyu ijwi rya amerika bw'ibihe byiza tabara tabara tabara bantu bawe tabara rengera rengera rengera bantu bawe rengera mana nyiribirema inginga datakama uturebane ibuwe ni neza abananiwe ubasubize minete umva amajwi menshi yabera bo mw'isi atakamba ubutitsa amanywa nijoro abantu barananiwe abandi barakomeretse yewe mana ngaho rero tabara ahe tabara tabara tabara ngaho tabara tabara bantu bawe tabara ngaho rengera rengera rengera rengera rengera bantu bawe rengera tanga amahoro ku isi intambara ziveho tanga urukundo ihangana rirangire tanga agahenge kiza indwara n'ibyorezo tanga ubuzima dore benshi barashira tabara ngaho tabara we tabara ngaho tabara tabara bantu bawe tabara ngaho rengera rengera rengera rengera rocher